muteze amatwi ijwi rya amerika mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanje fideni yo ngabo naho zina umunezero tubahaye ikaze mu biganiro byacu kuri radiyo mukurikirana fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri tuzakorana umurava kugira ngo dufashe abantu bose bakeneye ubufasha tuzirengagiza ibintu byose byatuma tudakora akazi neza kandi mu gitondo tuzaba turi ku kazi uwo ni umwe mu banyamerika bo mu ishyirahamwe peace corps bajejwe gufasha mu bikorwa mu rwego rw'ubuzima mu rwanda perezida obama n'umushikiranganji wa mbere wa singapore basubiye kwiyemeza ku vyerekeye ukurenganisha amasezerano adahuriko na bose yerekeye uruja n'uruza mu vy'ubudandaji muri pasifika igikorwa kugaragaza guhirika ubutegetsi mu gihugu ca Turukiya catumye Turukiya ihoma amadolari ku miliyoni agera ku miliyoni ijana mu kwezi guheze
ubufaransa bwashinguye umupadiri w'imyaka mirongo umunani n'itanu yishiwe n'intagondwa zibiri z'abayisilamu izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha yamara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama n'umushikiranganji wa mbere wa singapore basubiye kwiyemeza ku vyerekeye kurenganisha amasezerano adahuriwe ko na bose yerekeye urujira n'uruza atantambamyi mu vy'ubudandaji mu karere ka pacific perezida obama n'umushikiranganji wa mbere lee baganiye ivyerekeye ayo masezerano ahuza ibihugu cumi na bibiri muri iki gihe yahagaye mu nama nshingamateka ya amerika perezida obama avuga ko badashobora guheba ubudandaji hagati y'ibihugu byo ku isi aho ubutunzi ari magiriranire avuga ko ubwo budandaji ataho buzoja amenyesha ko badashobora guheba ubwo budandaji kubera ubutunzi ku isi ari magiriranire perezida obama avuga ko ivyo vyogeramira abakozi avuga ko inyishu ari ukubona ko ubwo budandaji bukoreye bose ngo nico gituma basubiye kwiyemeza ku vyerekeye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamyi hagati y'ibihugu vyo mu karere ka pacifique amenyesha ko ashigikiye yivuye inyuma ayo masezerano ku munsi wa mbere perezida obama yatangaje ko yizeye ko inama nshingamateka izorohera kuyemeza n'aho abakandida bahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mpera z'uyu mwaka umudemokrate Hillary Clinton n'umurepublika Donald Trump badashigikiye ayo masezerano igikorwa cyo guhirika ubutegetsi mu gihugu cya Turukiya caratumye Turukiya ihomba amadolari agera ku miliyoni ijana ku miliyoni ijana mu kwezi guheze ivyo vyatangajwe na Bülent Tufenski umushikiranganji w'igihugu cya turukiya ajejwe ubudandaji tufenski yabwiye ikinyamakuru gikorera aho muri turukiya ko ibidandazwa bigurirwa mu mahanga abagwizatunga bari babiguze byahagaritswe inyuma y'aho habereye igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ibyo nabyo bikaba byahuriye byahuye n'uko muri iki gihe abadandaza badafise icyizere kuri leta ibyo byose rero ngo bishobora gutuma leta ihahombera umutahe ukomeye umushyikirangantego agejwe ubutunzi burante tufenski yavuze ko afise icyizere kuri kazoza kubwiwe igikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyabaye muri turukiya nta ngaruka nini cyagize kuko amasoko yashoboye kubandanya urudandaza rwayo inyuma y'ikiringo cy'indwi imwe gusa ibyo avuga ko byari kudashobora gushoboka mu bindi bihugu ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri perezida Erdogan yabonanye n'abagwizatunga b'abanyamahanga basanzwe bakorera muri turukiya kugira abahumurize abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko ingingo zafatiwe amahinguriro yagirizwa kuba yashigikiye igikorwa cyo kugomba guhirika intwaro aho muri turukiya zishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo hirya no hino twabateguriye arabandanya ubufaransa bwashinguye umupadiri w'imyaka mirongo inani n'itanu jacques hamel yishwe n'intagondwa zibiri z'abayisilamu mu ndwi iheze igihe yariko agirisha imisa abantu amajana n'amajana bakoranye n'umunsi wa kabiri muri katedrale mu gisagara ca Rouen mu uburaruko bw'igihugu mu misa yo kumusezera yahagarikiwe na musenyeri wo mu karere ka Rouen Dominique Lebrun umushikiranganji w'intwara yo hagati Bernard Cazeneuve n'abandi bategetsi ba leta y'Ubufaransa bitavye iyo misa Padiri Jacques Hamel yishwe n'imikangara ibiri yamucizosi igira abandi mbohe abikekwa muri ubwo bwicanyi bararashwe n'igipolisi mu gisagara ca Saint Etienne du Rouvray hafi y'ibirometero bitandatu n'igice mu bumanuko bw'igisagara ca Rouen leta ya Kiislamu yiyitiriye ico gitero ibicishije ku masanamu ya video yashize ahabona ku munsi w'imana uheze abayisilamu baritavye imisa y'abakatolika mu bice abantu basengeramwo mu gihugu c'ubufaransa no mu butaliyano babigize kugira berekane ko bifatanije n'abakristu inyuma y'iyicwa rya padiri jacques hamel
papa francisco yashinze umugwi ujejwe kwiga uruhara rw'abakenyezi ku rwego rw'abadiyakoni mu idini katolika ni mu itangazo ryasohowe n'ibiro bijejwe gutanga amakuru i Vatikano ku cyicaro gikuru c'idini katolika uwo mugwi ugizwe n'abantu bashika kuri cumi na batatu iryo tangazo rivuga kandi ko mu bagize uwo mugwi harimwo abagabo batandatu n'abakenyezi batandatu bazova mu makaminuza atandukanye hirya no hino ku isi nta tariki yatanzwe y'aho uwo mugwi uzotangurira gukora canke ikiringo wahawe co kurangura ico gikorwa intambwe papa francisco yateye ikaba itemerera abakenyezi kuba abapadiri papa Paul Paulo wa kabiri akaba yari yarabihakanye inyuma y'ivyigwa vyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na kane abahinga mu vy'akahise bavuga ko ishengero kera ryari rifise abadiyakoni b'abakenyezi papa francisco yamenyesheje ko abadiyakoni ba kera batatigwa nk'abubu abategetsi muri leta ya florida muri leta zunze ubumwe za amerika basaba leta gufasha kurwanya ukwiyadukiza k'umugera wa zika muri iyo leta abantu cumi bashasha nibo bamenyekanye ko bafise zika mu mpera zindwi irangiye buramatari wa leta ya florida rick scott yafashe ingingo inyuma y'uko ikigo kijejwe kurwanya indwara kigabishije ku munsi wa mbere ko abafasoni bibungenze bo kwirinda kuja mu karere kari mu buraruko bw'igisagara ca miami aho abantu bashasha banduye zika mu gihe leta ya florida iriko irondera imfashanyo ya leta ya amerika buramatari rick scott yatangaje ko leta yiwe izobandanya utwigoro two kurwanya zika ibiro vya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika maison blanche vyatangaje ejo kuwa mbere ko bizokubahiriza ivyasabwe na buramatari rick scott buramatari rick scott avuga ko abantu bose bazwi ko banduye zika muri leta ya florida bayitewe n'imibu muri ako karere gushika ubu abantu cumi na bane nibo bamaze kumenyekana ko bafise zika muri ako karere mu banduye cumi na babiri ni abagabo babiri nabo n'abagore umusirikare wo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yaciriwe umunyororo w'umwaka yongera akororwa ipete ni nyuma y'aho afatiwe yadandaje ibikoresho by'igisirikare hamwe n'igitoro ku isoko ritemewe n'amategeko imugadisho muri somaliya ni imboneka rimwe ku musirikare akukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika cyangwa ishyirahamwe mpuzamakungu muri somaliya amisom ahanwa ku mugaragaro kubera urudandazwa rw'inkoho cyangwa ibindi bikoresho ibyo akaba ari ibintu abo basirikare bakunze gukora umusirikare Francis Pop Origi aturuka mu gihugu cy'Ubuganda yari mu basirikare 18 barengutse imbere ya sentare y'igisirikare ca Misom aregwa ibirego bitandukanye mu menyesha makuru bari ba, abamenyesha makuru bari batumiwe kumviriza urwo rubanza
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kudukwirikira kuri radiyo fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda kuri uyu wa kabiri madamu erica bax ragles ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yakiriye indahiro z'abanyamerika bo mu ishyirahamwe peace corps bagiye gufasha mu kurwanya gufungura nabi mu nzego z'ubuzima mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa I promise to share my culture with an open heart and open mind.
abo ni abanyamerika bari kurahira inshingano zo gufasha mu bikorwa by'ubukorerabushake mu rwego rw'ubuzima mu rwanda bibumbiye mu itsinda ry'abanyamerika riharanira amahoro rizwi ku izina rya peace corps ni abanyamerika makumyabiri na batandatu bamaze mu rwanda ibyumweru umunani biga umuco wa kinyarwanda uzabafasha mu nshingano zabo kuko bazaba bari mu bice by'ibyaro byiharira mirongo irindwi ku ijana by'abanyarwanda uko ari makumyabiri na batandatu bazakora buri umwe ku kigo nderabuzima hirya no hino mu gihugu mu kurwanya imirire mibi bizeje ubuyobozi bwa ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda ko bazakora inshingano zabo uko bikwiye tuzakorana umurava kugira ngo dufashe abantu bose bakeneye ubufasha tuzirengagiza ibintu byose byatuma tudakora akazi neza kandi mu gitondo tuzaba turi ku kazi birakomeye ariko ni byiza kubera ko ni intangiriro y'ubuzima twiteguye gukorana ingufu akazi kacu kubera ko nicyo cyatuzanye mu rwanda rwa gasabo niho tuzamenyera ubushobozi bwacu rero kugira ngo usarure nuko ugomba gutera imbuto nziza niyo mpamvu na- na- ntawe usarura aho atabibye bityo ni ngombwa gukora neza kugira ngo uzabone umusaruro mwiza aho ibi bikorwa bya episcops mu buzima byageze mu myaka irindwi ishize barashima ko hari icyo byafashije kigaragara ariko baracyagaragaza ko babakorera bushake bakiri yanga madame florence mukakarisa ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya kibirizi mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo ku banyamerika byaba byiza aba bavolonteri babonetse mu bigo nderabuzima byose byo mu rwanda kuko nabonye ko ari iby'igiciro uyu muyobozi w'ikigo nderabuzima cya kibirizi twamubajije bimwe mu bikorwa bifatika byaba abakorerabushake ba episcops yemeza ko byafashije ikigo nderabuzima ayobora nk'urugero nk'uwo nari mfite ubushize yagerageje gukora ibintu bijyanye n'isuku duhugura club zose zo muri zone ya cyane cyane y'umurenge wa kibirizi bakagenda nabo bakigisha abaturage ibintu bijyanye no gukaraba no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda hari aho baduhaye urugero batubwira ko umukorerabushake yafashije abajyanama b'ubuzima ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida sinibuka ari akahe karere bashyiraho icyuzi cy'amafi urumva ko ari ikintu cyiza ariko mu bijyanye n'inshingano zabo baradufasha ku buryo buhagije niyo mpamvu rero nari nifuje ngo babonetse muri buri kigo nderabuzima cyo mu rwanda byatubera byiza bwana ron campbell uhagarariye episcops ku rwego rw'igihugu aravuga ko ari umwanya mwiza kugira ngo abakorerabushake bakorere mu rwanda bafasha ku kugera ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwihaye byasabye ko bazakora ibishoboka byose bagasabana na rubanda basanze bungurana ibitekerezo ku mico y'ibihugu byombi kandi ko bizafasha ibihugu byombi ntiyatandukanye na madame erika bax lagos ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda aravuga ko aba bakorerabushake barushaho kongera icyizere mu bwumvikane bw'abagize umuryango mu gusa n'ushimangira ko izi nshingano aba bakorerabushake bagiyemo mu gihe cy'imyaka ibiri zifite icyo zisobanuye kandi gikomeye madame lagos yabasabye kutumva ko bazigiyemo ku giti cyabo ahubwo bahagarariye amerika muri rusange ambasaderi lagos yatubwiye ko ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima bazakurikirana umunsi ku wundi umusaruro w'aba bakorerabushake mu by'ubuzima Well, we do um, a very good analysis um, every six months on our.
icyo dukora eh, ni ubusesenguzi muri buri mezi atandatu dufatanije na minisiteri y'ubuzima dukurikirana iby'iyi gahunda ibigenda n'ibitagenda tuzakora ubusesenguzi ku dushya tureba uburyo imirire mibi irushaho kugabanuka kugira ngo tumenye icyo twakomeza cyangwa twahindura kirushaho kugenda neza So that it works better.
ubutegetsi bw'u rwanda iki ni igikorwa gikomeza gutsimbataza ubufatanye hagati y'imibano y'ibihugu byombi ubutegetsi burashimangira ko mu bihe byatambutse ibikorwa nk'ibi byafashije mu bukangurambaga bugamije kwirinda indwara za malariya kurwanya imirire mibi n'icyorezo cya sida iri tsinda rya pisikopusi ry'abanyamerika mu rwanda ryatangiye kohereza abakorerabushake mu nzego zitandukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda aba makumyabiri na batandatu bazamara imyaka ibiri basimburwe n'abandi baje biyongera ku bandi magana atanu nabo batambutse mu rwanda mu bikorwa by'ubukorerabushake bazunganira kandi kuri gahunda y'iminsi igihumbi ishimangira ingufu za leta y'u rwanda mu kugabanya umubare w'imfu z'abagore n'abana bapfa mu gihe cyo kubyara gahunda yo kurwanya imirire mibi aba bakorerabushake baje gufashamo ubutegetsi bw'u rwanda bufite intego yo kuba bwaraciye burundu imirire mibi mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu cyerekezo bwihaye erike bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ubushikiranganji bw'u- ubushikiranganji bw'ugute- bw'ubutegetsi bw'igihugu bwashyizeho amategeko yo korohereza abanyagihugu kuriha amafaranga yo gushobora kwivuza inyuma y'aho abanyagihugu bagaragarije ko kuriha ayo mafaranga mu kwivuza muri uyu mwaka byajemo inzitizi nyinshi zatumye hari n'abafise amafaranga ariko gushi- gushi- gushika ubu badashobora kuriha mu kwivuza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize asumta kaboyi ibibazo abaturage bagenda bagaragaza muri iki gihe bari mu bikorwa byo kwishyura ubwisungane mu kwivuza ahanini bishingiye ku byiciro by'ubudehe bashyizwemo hari abaturage bavuga ko bashyizwe mu byiciro badakwiriye abandi bakemeza ko bibuze ku rutonde ndetse hari n'abasabwa ko kugira ngo ubone ubwisungane mu kwivuza ugomba gusubiraho wibarurije ni ukuvuga mu gace uvukamo ibi byose abaturage bavuga ko bitaboroheye aba baturage twaganiriye nabo mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali abandi nabo mu murenge wa kayenzi mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo mfite abana bakuru bamaze nk'imyaka ine itanu birihira bageze nko muri batatu bakavuga ngo n'abo ngabo nabo bazafatira mituweli kuri jye bari batuye bayifatira nicyo ni ikibazo nacyo kitugoye nabwo birandindije warwara ubu nanibonye sinariha ubundi muri gatatu ariko ugasanga natwe nta kintu tuba twifashijemo aho bagushyize naho nta kindi wowe wongeraho umuturage twebwe ubwacu twumvaga ibyiciro bakagombye kudushyiramo iyo ukibabwiye ntibakigushyiramo nibura wenda yumvaga bagomba kunshyira mu cya mbere iyo udafite isambu se nibura uvuga ati mfite ahantu nakorera minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko nyuma yo kubona ibibazo byinshi byagaragaye muri iki gihe abaturage basaba kwishyura ubwisungane mu kwivuza yashyizeho amabwiriza ndetse isaba abayobozi b'inzego z'ibanze kuyakurikiza uko yanditse bwana radisirasi ngendahimana ni umuvugizi w'iyi minisiteri yabwiye ijwi rya amerika bimwe mu byahindutse byajyaga bigora abaturage nko gusaba yuko umuntu wapfuye kandi yenda yararangije kubaruzwa ku byiciro by'ubudehe bagasaba yuko kugira ngo umuntu abagize umuryango babashe kubona ubwisungane mu kwivuza bagomba kubanza kuzana icyemezo cy'uko uwo muntu yapfuye kandi rimwe na rimwe yenda bishobora no gusaba ko byabanza mu nkiko cyangwa se bisaba amafaranga yo kugira ngo icyo cyangombwa kiboneke ariko ugasanga hari nk'aho bigaragara yuko hari abagize umuryango batagihari mu by'ukuri aho ngaho rero abayobozi b'inzego z'ibanze hari ibyemezo batanga kandi bitangirwa ubuntu abayobozi b'inzego z'ibanze bemeza ko ibi byemezo bya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu byaje bikenewe kuko abaturage bari bamaze guhera mu gihirahiro uyu ni umuyobozi mu kagari ka kibongo kari mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali madamu francine rwigema aya mabwiriza twayakiriye neza cyane ko yaje korohereza abaturage yaradufashije mbere tutarayabona waburaga ikintu usobanurira umuturage ugasanga ku murenge aho ibyiciro byari biri abaturage ari benshi cyane ariko baka kanya ku kagari urahageze usanze nta baturage bagihari hari abantu babaga bafite abana bavutse kandi gushyira mu byiciro byararangiye ugasanga kugira ngo umwongereho urayoberwa ukuri bubigenze ariko baka kanya amabwiriza avuga hari ifomu baduhaye akayuzuza ukamusinyira agahita ayijyana santire de sante ku bakozi ba mituweli bagahita bamufasha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ubu yanoroheje uburyo abantu bavuye mu duce bari batuyemo bakaba bakorera amafaranga mu zindi ntara batavukamo amabwiriza yo yahozeho yasabaga buri muntu wese gusubiraho yibarurije kugira ngo abashe kubona ubwisungane mu kwivuza ibi bikaba byari ikibazo gikomereye abagiye gukorera mu ntara batavukamo aba nabo ngo hari uburyo bashyiriweho buzabafasha ntabwo twishimiye nta nubwo twakwemera yuko umuntu ashobora kuva i kigali yenda akajya mu murenge wa bweyeye kugira ngo agaragareyo akoresha itike ishobora kugera mu bihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu agiye gutanga umusanzu w'ibihumbi bitatu ba bandi afite mu murenge wa bweyeye bashobora kumukorera ibyo byose amafaranga nayafata yaboherereze mu buryo bunyuranye bamwishyurire bamaze kwishyura bajye ku ishami rya mituweli ribegereye ya karita ye y'ubwisungane bayongerere igihe cyangwa se bayimuhe bayifate bayimwohereze imusange i kigali nubwo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashyizeho amabwiriza yorohereza abaturage mu kubona ubwisungane mu kwivuza iyi gahunda iracyarimo ibibazo ku buryo hari abaturage bifuza ko hakongerwa gutekereza uburyo bafashwa bakabasha kwivuza nk'uko byahoze mbere aba ni bamwe mu baturage baganira n'ijwi rya amerika murenge wa masaka uyu munsi nari kwipimisha inda mfite umwana njye nabashije kwiyishyurira umwana sinamwishyurira nta mbaraga mfite umugabo yaransize yaragiye baranyohereza ngo mbanze nshake ibihumbi bitatu nishyure nishyurira uyu nkuru nziza fisi kandi igihe kiregereje nshobora no kubyarira aha mu muhanda ngenda ikibazo mfite mituweli narayishyuye none nje nje kwipimisha bati ntabwo twagupima mituweli tegereje igihe tugiye gufite igihumbi tukabona uko tugupima ndenda kubyara ese nzaza kubyarira hehe wumva banze kunyandikira mituweli mituweli ni ingenzi ariko amategeko bazanye arakaze gahunda yo gutanga ubwisungane mu kwivuza muri mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ishingiye mu kumenya ibyiciro by'ubudehe bihe abantu barimo kandi ubu ntawemerewe gutanga ubwisungane mu kwivuza adatangiye umuryango wose ibi byakorwaga mbere y'uko umuturage yashoboraga kugenda atanga amafaranga mu byiciro akabasha kwivuza ubu ntibigishoboka umuntu wese azajya yemererwa kwivuza ari uko amaze gutanga amafaranga y'umuryango wose aya mabwiriza akajijwe mu gihe ubwisungane mu kwivuza bwashyizwe mu kigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza ndetse no guteganyiriza abakozi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi naho abakunzi n'abagendanye n'umuhisi lieutenant general adolphe nshimirimana bazindukiye mu birori byo kwibuka umwaka urangiye yishwe abari muri ibyo birori bahayagije ubutwari bwiwe abahoze ku rugamba batari bake bari bitavye ibyo birori eroje wirikaneza niwe yakurikiranye iyi nkuru
bamwe bafise udupira turiko amafoto ya lieutenant general adolphe nshimirimana abandi inkofero ziriko ishusho yiwe abari bitavye ibirori vyo kwibuka general nshimirimana babonetse ahitwa kuri gare du nord muri zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura nk'igihe c'isaha zibiri batororokanye gushika isaha zibiri n'igice ico gihe bagize urugendo rutoya bafise amashurwe mu ntoke hamwe n'amabuji mu gacerere bagiye imetero nkeya bagana ikibanza yiciwemwo mu masanganzira y'ibarabara ryitiriwe rn1 n'iryo wa mirongo ibiri n'umunani munyonyo bahejeje gusenga no gushira ingori z'amashurwe aho yarasiwe baciye bagira urugendo urwo rwabashikanye ku kirabo iwabo w'abantu c'umuhisi adolphe nshimirimana imihango yo kumwibuka niho yabereye abari muri ico kibanza bose bahayagije ubutware bwiwe yararangwa no gukunda igihugu n'umuntu yakundana cyane yaba umuto canke uwukuze umutama umusore inkumi nicyo gituma twe tuvuga tuti twarabuze yari ruremesha muri twebwe icyo ndamwibukira ko nuko yashoboye gukora ibintu intwaza ngabo zose nyinshi zitigeze zikora yari atwubakiye ibitaro ngaha mu gisagara cya bujumbura bya mbere by'akarorero arubaka ububare bwiza bwa kijambere ibintu by'iterambere ry'igihugu mu gihe abandi abandi ba ofisiye bo ku rwego hejuru baronse amafaranga bayajana i buraya bakajana mu mabanki cyangwa bakajana mu bindi bintu byabo atari byo guteza imbere igihugu je naje mu rugendo rw'umuhisi lieutenant general shimirimana kubera yari umuvyeyi w'imfuvyi w'abapfakazi yarafashije n'igihugu mu bisanzwe ariko nkaba narababaje n'abamwishe gushika kuri ino saa taco barashikako ico bashatse gushikako ntaco baronse bamwe mu bari bitavye ibirori bari baje bava kure rwose uwo mukenyezi yaje ava mu ntara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi n'utwana tubiri kamwe kari kw'ibere akandi kigendera ariko agafashe ukuboko twamubajije icyamutumye agenda urugendo rurerure nk'urwo yakoze je nagize ibimerometero bingana guconya kubera nkihunguka mva muri mozambike nibo banyakiriye baradutaye mw'ibarabara tuvuye muri mozambike tukagenda gusaba inge bakatubwira ati itike twabarihiye y'indege niga nyene n'amahera menshi candagenda rero hajya kuri perezidansi ndababitora ikibazo canje uranga kumfasha shimira imana adolfe aramfashije kuko naramubwiye yuko ntararonka inga acampa ibihumbi mirongo itanu acagenda ansabira ibiro mirongo itanu vy'ibiharage acasabira n'ibiro mirongo itanu vy'umuceri n'amasafuriya yanguriye nico gituma ndamwibuka numva agahinda n'umubabaro kubera yansize ni ukuri ndamushimira ugeze ubunya naho yitavye imana ndacamushimira kandi ndacamwibuka n'itariki izoza yiwe yo kumwibuka nzokwama nanga itike nemera nza kumwibuka uwo mukenyezi nawe batazirashirira kubera ubutwari bwiwe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yemeza ko General Nshimirimana yamufashije kurera abana mu bupfakazi bwiwe General maze gupfakara umugabo wanje maze gupfa niwe yamumpambishije ndibuka cyane ijambo yambwiye yambwiye turapfakaye pfakaye turi ku rugamba urugamba rurabandanya gushika aho mva itanzania cyangwa iratombora rero bamaze kuza mu burundi negonasiyo zari zaheze baca baraza genera acaranye ekipa arambwira ati namba nzorari rirengarenga nizo nyene ndashima imana general adolphe niwe yanyigishije guharura amahera y'amadolari jewe ampaye amahera nteyampa mu marundi iki gihe yapfiriyemwo yansigiye n'ikintu ntazopfa nibagina ariko ndubaka inzu yari yampaye amabati yarandihira inzu akongera akamparasiyo akongera akandihira n'abana abasengezana banje niwe yabahira ishuri ndamufise kwiraga igiza cane yari umugabo abatari bake mu baje kwibuka umwaka uheze lieutenant general nshimirimana yishwe harimo abahoze ku rugamba uyu ni umwe mu bakuru b'amashyirahamwe yabo ahamagarira urwaruka kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike mu gusambura igihugu ikintu cya mbere dush- duhana urwaruka turabahanuye yuko batohendwa n'ibi na biriya bakamenya yuko igihugu ari impetso ya twese dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe tukavuga rumwe kuko abanyepolitike bobo baraduhenda ngo je muri ibi na biriya bamwe bagata amashure abandi bagata imirimo bariko bakamenya yuko igihugu ari twebwe na cyane cyane urwaruka tugifise inguvu zo kugikorera kucyubaka hanyuma bakaza tukiyubakira igihugu c'amavuko kuko nta munyamahanga azova iburaya canke ngo twebwe amahoro tuyizeye mu kindi gihugu za tanzania n'ahandi ahubwo twebwe nyabona ni twebwe dukwiye kuza tukaja hamwe tukubaka igihugu cacu General Adolphe Nshimirimana yishwe arashwe ku igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yicanywe na bamwe mu bamucungerera ubuzima abapolisi batatu n'abasirikare batanu bagirizwa urupfu rwiwe bafungiwe mu ihorero rikuru rya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi ku nshuro ya mbere bari barengutse mu butungane kuri uyu wa mbere urubanza rwabo rwahawe iyindi sanga itaramenyekana kubera abashingwamanza babunganira batari bwasome neza amadosiye nayo bene kuregwa bakaba basabye akanya gakwiye ko kurondera amasubura bakura kwica umuhisi Adolphe Nshimirimana yarigeze gutwara iperereza ry'u Burundi amwe mu mashirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu mu Burundi na mpuzamakungu yasohoye akatari gak'ivyegeranyo bimwagiriza guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi ikindi ayo mashirahamwe yamwagirije ni uguha ibigwanisho bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mbonerakure no kurukoresha imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko abakunzi biwe basigura ko abandika ivyari abashaka gucafuza ishusho yiwe no kuryanisha abarundi eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
Mukanye turasozera ibiganiro vyacu n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha amara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama n'umushikiranganje wa mbere wa Singapore Lee Long basubiye eh, kwiyemeza ku vyerekeye kurenganisha amasezerano adahuriweko na bose yerekera uruja n'uruza atantambamye mu vy'ubudandaji mu karere ka Pacific Perezida Obama n'umushikiranganje wa mbere Lee baganiye ivyerekeye ayo masezerano ahuza ibihugu 12 muri iki gihe yahagaraye mu nama nshingamateka y'Amerika igikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi mu gihugu cya Turkiya cyaratumye Turkiya ihomba amadolari agera ku miliyoni ijana mu kwezi guheze ivyo vyatangajwe na Bülent Tufenski umushikiranganje w'igihugu cya Turkiya ajejwe ubudandaji Umufaransa Ubufaransa bwashinguye umupadiri w'imyaka 85 Jacques Hamel yishwe n'intagondwa zibiri z'abayisilamu mu ndwiheze igihe ariko agirisha imisa abantu amajana n'amajana bakoraniye no musi wa kabiri muri katedrali mu gisagara ca Rouen mu buraruko bw'igihugu mu misa yo kumusezera yahagarikiwe na musenyeri wo mu karere ka Rouen Dominique Lebrun papa francisco yashinze umugwi ujejwe kwiga uruhara rw'abakenyezi ku rwego rw'abadiyakoni mu idini rya katolika ni mu itangazo ryasohowe n'ibiro bijejwe gutan- gutanga amakuru i vatikano ku cyicaro gikuru cy'idini katolika abategetsi ba leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika basaba leta gufasha kurwanya kwiyadukiza k'umugera wa Zika muri iyo leta abantu cumi bashasha nibo bamenyekanye ko bafise Zika mu mpera zindwi irangiye buramatari wa Florida yafashe ingingo inyuma yo kw'ikigo kijejwe kurwanya indwara kigabishije ku munsi wa mbere kw'abafasoni bibungenze mu kurinda kuja mu karere ko mu buraruko bw'igisagara ca Miami umusirikare wo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yaciriwe umunyororo w'umwaka yongera akorerwa ipete ni nyuma yaho afatiwe ada- yadandaje ibikoresho by'igisirikare hamwe n'igitoro ku isoko ritemewe n'amategeko i Mogadisho muri Somalia ni imboneka rimwe k'umusirikare akukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika canke ishyirahamwe mpuzamakungu muri Somalia AMISOM ahanwa ku mugaragaro kubera urudandazwa rw'inkoho canke ibindi bikoresho Inshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ibiganiro eh, vyo muri uyu mwanya rero bigarukiye ngaha mwari kumwe nanje Fide niyo ngabo nanje Rosine Munezero tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi washize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.